muteze amatwi ijwi rya amerika mwiriwe neza inshuti muriko mudukurikirana ibiganiro n'amakuru bafite kuri iyi saha muri kumwe nanje fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
hazamutse ku nzego za sapoti staff babandi bafasha abandi n'aba bakozi basanzwe n'abayobozi b'amashami bayobora babandi ba professionals na sapoti staff uwo ni samuel murindwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta n'akazi mu rwanda avuga ku bakozi ba leta n'abo mu za minisiteri no mu nzego nkuru za leta bongewe imishahara uno munsi perezida eh, kabira yabonanye na perezida kagame i rubavu kwica hamwe no gukokeza ukwanga abatutsi ngo bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu burundi umunya etiyopiyakazi almaz ayara yatsinze kwiruka imetero ibihumbi icumi aya makuru n'ayandi makuru tubafitiye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye uno munsi kuwa gatanu perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila yagize urugendo mu gihugu cy'u rwanda yakiwe na perezida w'u rwanda paul kagame umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha ko ubwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu nama yamaze indwi zitatu umugwi wa onu ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikirijwe n'ibihugu vya kuwait honduras na mongolia uwo mugwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku burundi umuyobozi w'uwo mugwi jens modvig avuga ko uwo mugwi wasavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko umugwi wa ONU ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ko ubwicanyi no gufata abantu bunyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko vyibonekeza mu Burundi Modvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye ukwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko ibintu bishobora uko ibintu vyifashe mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko amenyesha ko umuntu aravye gufata bunyamaswa ikivunga abantu bari mu migambwe imwe imwe canke ubwoko kanaka bishobora kuba ari ikimenyetso ca mbere c'umugambi ushobora kuvamwo ihonyabwoko leta y'u Burundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukiye gushikiriza icegeranyo ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu yamara umugwi ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa watangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishyure ibibazo bitari bike bikomeye vy'uwo mugwi uwo mugwi umenyesha ko bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ivyo biba mu mateka yawo inkino mpuzamakungu za olympique mu gisagara ca rio de janeiro mu gihugu ca brazil zirabandanya mu kanya gahise umunya etiyopiyakazi almaz ayala niwe yatsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero ibihumbi icumi ku rwego rw'abapfasoni mu yandi mahiganwa aza kuba uno munsi umunyamerika michael phelps na katie ledeki bariko barondera kubandanya kuba imbere y'abandi mu mahiganwa y'ukwoga no munsi kuwa gatanu bariko barondera kurangiza amahiganwa y'ukwoga bari imbere y'abandi bahiganwa phelps uh, yanose umudari w'inzahabu mu kwoga imetero amajana abiri ejo kuwa kane aza guhiganwa mu koga imetero ijana uno munsi wa gatanu mu gihe redeki aza kurangiza umuhingamo w'uno munsi wa gatanu n'ihiganwa ryo koga imetero amajana umunani niyo yatsinda redeki azoba atsinze amahiganwa yose y'ukoga imetero amajana abiri amajana ane n'amajana umunani mu gisagara ca rio de janeiro intsinzi ya michael phelps izoba ibaye iya gatanu azoba ataha imudari w'inzahabu mu gisagara ca rio muri rusange azoba atsindiye umudari w'inzahabu ugira uwa mirongo ibiri na gatatu mu gihe amaze guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za olympic ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni leta zunze ubumwe za amerika eh, zakinye n'ubusuwede mu nkino za kimwe cya kane mu nyuma yaho udage ihura n'ubushinwa mu gihe canada iza gukina n'ubufaransa ku muhingamo brazil iza gukina na australia amabomba atari make aturikiye mu ntara ziri mu bumanuko bw'igihugu cya Thailand ejo kuwa kane n'uno munsi kuwa gatanu akaba yahitanye abantu bane abandi batari bake barakomereka amabombe yaturikiye mu kibanza kigenderwa n'ingenzi cya Hua Hin n'igisagara cya Suratani kiri ku izinga rigenderwa n'impunzi ni- n'ingenzi muri antunga rya Phuket umuvugizi w'igipolisi Colonel Krisana yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko igipolisi cyemera ko ivyo bitero vy'amabombe ari igikorwa c'abantu baba muri ako karere ko atari igikorwa ca leta ya Kiislamu amenyesha ko ivyo bitero ari ukugerageza gutuma haba akajagari aribaza igituma ivyo bitero biriko biraba mu gihe umutekano uri gutera ukomera mu gihugu ubutunzi nabwo bwifashe neza hamwe n'igisata c'ingenzi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kudukurikiranira ku mirongo yacu kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere ku nkuru yerekeye uburundi umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha ko ubwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu nama yamaze indwi zitatu umugwi wa onu ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikijwe n'ibihugu vya kuwait honduras na mongolia uwo mugwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku burundi umuyobozi w'uwo murwi james madvig avuga ko uwo murwi wasavye uburundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko umugwi wa onu ujeje kurwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ku bwicanyi no gufata abantu bunyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko Modvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko ibintu bishobora uko vyifashe bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu Burundi amenyesha ko umuntu aravye gufata ubunyamaswa ikivunga abantu bari mu migambwe imwe n'imwe canke ubwoko kanaka bishobora kuba ari ikimenyetso ca mbere c'umugambi ushobora kuvamwo ihonyabwoko leta y'uburundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukira gushikiriza icegeranyo kuko ugena ibintu vyifashe mu gihugu yamara umugwi ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa watangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishure ibibazo bitari bike bikomeye vy'uwo mugwi uwo mugwi umenyesha ko bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ivyo biba mu mateka yawo radiyo ijwi rya amerika i washington dc Eh, ku yindi nkuru yerekeye akarere mu rwanda abakozi ba leta bo muri za minisiteri no mu nzego nkuru za leta bongewe imishahara abakozi bo ku rwego rw'abanyamwuga bongerewe umushahara ungana n'ibice cumi na bitandatu ku ijana mu gihe abakozi ba leta bo ku rwego rw'ubuyobozi umushahara wawo wiyongeye amafaranga angana n'ibice mirongo ibiri ku ijana ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumta kaboyi minisiteri y'abakozi ba leta ivuga ko kuzamura imishahara ku bakozi kuva ku rwego rwo hasi kugera ku bayobozi n'abo ku rwego rwabo bigamije guca ubusumbane bwagiye buboneka hagati y'abakozi ba leta aho wasangaga bamwe barahembwaga intica ntikize mu gihe abandi bahembwa amafaranga menshi umunyamabanga uhora wo muri minisiteri y'abakozi ba leta bwana murindwa samweri yasobanuriye itangazamakuru impinduka zabaye ku mishahara mishya hazamutse ku nzego za sapoti staff babandi bafasha abandi n'aba bakozi basanzwe n'abayobozi b'amashami bayobora babandi ba professionals na sapoti staff ibi ntabwo bireba ba bayobozi bakuru mu nzego za leta badeje ba permanent secretaries nta cyahindutse kuri izo levels ariko abayobozi b'amashami abakozi basanzwe na support staff irimo ba secretaries aba driver abo ngabo index value yabo niyo yahindutse icya kabiri ku bayobozi b'amashami ikaba yongera ku mushahara basanzwe bafata kuri levozi bariho makumyabiri ku ijana y'umushahara batahana byakunze kuvugwa ko mu rwanda abantu bahembwa amafaranga make ari abarimu baba bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye leta ivuga ko mbere yo kongerera abandi bakozi umushahara yabanje gutekereza ku barimu uyu ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ku barimu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bahawe icumi ku ijana bongeraho gatatu ku ijana ibi byarabaye byafashe miliyari zirindwi n'ibice umunani kugira ngo bikorwe nubwo leta ivuga ko yongeje abandi bakozi mbere y'uko itekereje abarimu abarimu bakomeje kuvuga ko kugeza ubu imishahara yabo itarahuzwa n'iya bagenzi babo bize amashuri amwe ariko bagakora imirimo itandukanye urugero ni uko umukozi wa leta warangije kaminuza agakora umurimo w'ubwarimu ahembwa amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri mu gihe wo mu rwego rwe watangiye akazi nko muri minisiteri azajya ahembwa amafaranga arenga ibihumbi magana abiri mirongo inani abarimu bagakomeza basaba ko imishahara yabo yahuzwa n'iya bagenzi babo bize amashuri amwe iyo urebye abakozi bari mu rugero rumwe na mwarimu bakora mu zindi serivisi twakagombye kuba turi ku rugero rumwe niba ndangije ndangije muri titisi nkajya kwigisha undi urangije muri titisi wenda akajya muri mu karere ntabwo umushahara ari umwe kubera iki umushahara atari umwe kandi umukoresha ari umwe ushyize mu mibare y'amafaranga abakozi bongerewe usanga umukozi uri ku rwego rusanzwe ndetse n'abo bita abanyamabanga wahembwaga amafaranga mu magana abiri mirongo ine ubu yongereho amafaranga arenga ibihumbi mirongo ine akazajya ahembwa amafaranga mu magana abiri mirongo inani umushahara kandi wanongerewe abakozi bari mu rwego rw'abayobozi umushahara wabo wiyongereyeho amafaranga agera kuri makumyabiri ku ijana urugero rutangwa n'uko umukozi wo muri urwo rwego ubundi yahembwaga amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo irindwi n'umunani ubu akazajya abona ku buri kwezi amafaranga arenga ibihumbi magana ane mirongo ine ni ukuvuga ko yongereho amafaranga agera ku bihumbi mirongo irindwi iri zamuka ry'imishahara rirahita ryongera miliyari zigera kuri eshatu n'ibice bitatu ku mishahara yari isanzwe ihabwa abakozi ba leta basanzwe bangana na batatu ku ijana by'abakozi bose bari mu gihugu umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'abakozi ba leta avuga ko leta yanazamuye imishahara y'abakozi bose ubundi bari basanzwe bivuga ko bahembwa make yatanze urugero ko umushahara w'umupolisi muto kugera ku mukuru kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka umushahara w'abo bantu wazamutseho mirongo itanu ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc kuri uyu munsi mpuzamakungu isi yose yageneye guhimbaza urwaruka usanze u rwanda rufise abakiri bato benshi batagira akazi barize amashuri yisumbuye mbere na kaminuza ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa
hari inzitizi inzitizi ya mbere nakubwira nicyo bita liberalisme guha umuntu uburenganzira busesuye bwo kuba yakwicara agatekereza icyo yakora akagishyira mu bikorwa ariko nta mbogamizi ziri bumuzitire ku buryo icyo yapanze gukora kiri bukomeze kugenda neza njye ntekereza yuko urubyiruko ruhawe uburenganzira ahubwo rugashyirirwaho polisi cyangwa uburyo bwo kunoza ibyo bakora leta ikwiye kureba uburyo yakorohereza urubyiruko cya mbere ni inshingano zayo kuko hari ibyo ntemeranya n'abanyepolitiki kuvuga ngo ntabwo leta izabonera akazi ntabwo leta kubonera abenegihugu akazi ari ukufata buri muntu mushyire mu biro oya no kumuha uburyo bwo gukora none se urambwira ngo ntuzabonera akazi gute kandi uriho kubera bo leta ni leta igihugu ni igihugu abenegihugu ngabo batariho leta ntiyaba mubona rero uko ikibazo gihagaze hatagize igikorwa byagenda bite ingaruka ni nyinshi ubwabyo uza mbere ni leta leta izahagirira ibibazo igihugu kizaba gifite abantu bicaye badakora ubwabyo kukumva ngo ufite abantu badakora ni wawe mu rugo iyo ubona abana babiri batatu bicaye mu rugo nta kintu bakora mama wabo nta kintu akora ni ikibazo hazavukamo abarakari benshi birumvikana nta mpamvu yo kubica ku ruhande ntabwo uzaba uturanye na kanaka yariye abana be bariye ngo utekereze ko eh, ubitse phd yawe cyangwa ni- ni- n'indi mpamyabumenyi uri umuntu usobanutse usobanukiwe ariko uta- utagira urwinyagamuro rwo kugira icyo ukora ngo umbwire ngo u- u- uwo muturanyi we azagira amahoro nibareke buri wese ibyo ashoboye bitabujijwe mu mategeko y'u rwanda birumvikana ntabwo uzajya kuvuga ngo tubahaye uburenganzira bwo gucuruza urumogi ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bibujijwe n'amategeko y'u rwanda ariko ibyemewe iby'amategeko atabuza leta nireke niribere nishyireho liberalisme
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuvuga kuri uyu munsi wahariwe mpuzamakungu wahariwe ugwaruka uyu munsi ugeze ugwaruka rw'abarundi rutari ruke ruri mu kangaratete kubera ubuzima bw'ubuhungiro bamwe muri bo bisa n'uko bari mu mayira abiri abandi nabo bagerageza kubyifatamwo bakajana n'ibihe ijwi ry'amerika ryagendeye ikambi y'impunzi ya nakivale iri mu gihugu cya uganda ahari ugwaruka rutari ruri- rutari ruke rw'abarundi tabita mukamusoni yari yakubitiye inakivale mu ikambi ya nakivale mu duce tubamwo abarundi rumwe mu rwaruka rusa n'ururi mu mayira abiri hari abiyahurira mu biyayuramutwe urumogi na twa tuyoga two mu masashe utwo bita utuvera naho batashimye kuvugira kuri mikoro zacu ariko mu ntamatama urwaruka ruvuga ko rutabona ejo hago kuko ibibazo byo mu burundi bitariko biratorerwa umuti ku rundi ruhande bamwe muri urwo rwaruka bahisemo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere uko biri kose atakugaya akazi edgar barutwa nayo yahisemwo korora ingurube namusanze ariko arasunika ikinga avuye kurondera ibyo kurya by'ingurube mu mpande zitandukanye avuga ko aka kazi bamwe babona ko ari ak'umwanda ariko we ngo ntaco bimutwaye kuko mu buzima ni ugutamba uko zivugijwe bivana n- n'ukuntu wakuze mu buzima ariko urumva jewe nibyo nahisemo kandi ndi umwana w'ibujumbura ukiri bujumbura wari ufite umugambi wo korora umwana w'ibujumbura nyene nanjye naratembera mu bandi nariga Mm.
mu mashuri nyene intuze secondaire Mm.
ariko nayo ngiye muri universite kubera ko utashimye gusubira ku ishuri ku ishuri oya, navyo nyene urumva ibintu biragoye ibintu vyo ntibi- ntivyorohera bose ezekiel na yohani bibahisemwo gukora ico bita taxi moto ni ukuvuga kunguruza abantu bakabaha amafaranga bakoresheje amapikipiki batubwira uko biyumvira uyu mugambi
mpunzi natanguriye na- nca mu kampala ubuzima burahama ama nca nda- ndimukira rero ngaha mu mu nkambi ngaha na kibara nca ninjira mu kazi k'iboda ndagura piki- ipikipiki yanjye niyo ndiko ndakoresha ubuzima ubonye ni uguhendahenda buke buke kubera n'akazi kara- karabuze ubonye ababoda barabaye benshi cyane nta mafaranga ahari kwanza je naje naje kera naje muri 2009 narihunze kuva kuva Peter Fase ubutegetsi naje munga kubera iki wacunga none wari wakoze iki abantu batamwemera twaratotejwe mbese cyane muri make nari muri FNL baradutoteje cyane tura- turatoroka tura- turirukanga mpaka turashika hano ariko ubuzima bwo mu nkambi ntabwo bworoshe buragumye rwose nubwo tuhari tuharindiye nabi nabi nyene ubuzima bubi utari mu gihugu iwanyu nyene buri mu buzima bubi cyane ntibitworoheye cyane guhangayika kugira uronke ukuntu ikintu gitunga umuryango moto nyimaranye imwa- imyaka ibiri niyo myaka ibiri nomaze ndimo ndi muri boda nyene nkora bomuzi bwa bwa boda boda ubwa mbere ni ukuvuga wabaho utetse nabaho ngiye guhi- njya guhingira abantu gucuruza bikanka nkajya mu- mu- mu- yo mu- mu byaro mu binyankore mu bagande kuza kubaremera mbona yo mutahe ndaza ndacuruza maze gucuruza mbona n'amafaranga mbona n'ibyo ngaha nabyo ntibyoroshe njya mu gihugu cya sudani kupagasayo gucuruza yo naradandaza mbona amafaranga ndaza nyine ndagura akamoto niko gafasha umuryango urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere rusaba urundi rwaruka rw'abarundi aho bari hose mu buhungiro gutegura akadoza yabo naho bitoroshe ubuvera kuko mu kuburonka baburonka kubera ari uko baba bafise amafaranga urumva batagiye guca amafaranga kugira ba- bashobore kuburonka urumva yuko bazaca bifata i- izindi ntumbero bakaza kurondera ba bandi baja kuyicira akaba aribo ba- baza barayaka ikintu nahanura abajene ni ugukora ukabyishiramwo no mu mutima wawe kuko urumva nta kazi k'umucafu gahari nta kazi kagayitse gahari mu gihe gashobora kugusumira kagasumira n'umuryango wa binashobotse ntabwo ari akazi kagayitse nibaza yuko bose bo- imbere yuko yuko n'ubwo buvera bwabo babanza baka- bakabanza bagakura amaboko mu mpuzu bakabanza bakarondera mikambi ya nakivale iri mu gihugu ca uganda tabita mukamusoni ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mbere ko dutera dusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha tubanza tumubisha aka karirimbo ka dr jose chameleon na melody kitwa koleki
mugabire omutima naye nsubira omutima nayambe olyo wankameleyani na melodi wikala twayogera nseka nsalirwa era nyumirwa gwamwenya kaba n'amaziga kuba nyumirwa shikale tipo na face nze busaliza She's on my mind, that girl. Naye ye ayagala genda kati nkole ki? Andese mazika ayagala genda kati nkole ki? Oh no baby, ayagala nkole ki nze? Nga yabireeta, yaŋŋamba talya kawunga, nenjiya ekibunga. Oh baby, oh no baby.
nyudala kula ne baluka tujuliya nuwankawanka bakiwana sipankapanka sibirimu ebyo inayinana amazima kati yonfude kabanka toyagala kulinya takisi mu paka niwajoka erani wamaika masbino yomukwano bwe bityo when you want sometimes okomawo nga all is done eyali yakwagala yakowa yabuuka takyaliwo ye yagenda lave entuufu osobyanga ne wemenya sesolinga amabi byamenya kamilian melody this one I see papa parody come come now she say that she want me again she won't come to me harder with vitamin but me got no time for me say I say don't bring me back to your feelings got a luma nilichoka the games you play ulinizungusha kichwa mimi sitaki yesi mommy you were not the one for me so now you know that we cannot be together ayagala nkole kinze nga yabireeta yaŋŋamba talya kawunga nenjiya ekibunga ubeyipi ono beyipi I had to love my baby. I had to love my baby.
ayagala birungi ze nentebeta siremwererwa yahenemireta tewaliwo olunaku lwe nekweka miyanjukudolespiforeva nakwagala sasubira nti olifuka kiga tolongetolwapade fredo bampita tewaliwo olunaku lwe nekweka miyanjukulambiforeva Shikare people na face nze busaliza. She's on my mind, that girl. Naye ye ayagala genda kati nkole ki? Andese mazika ayagala genda kati nkole ki? Oh no baby.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije uno munsi kuwa gatanu perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila yagize urugendo mu gihugu cy'u rwanda yakiwe na perezida w'u rwanda paul kagame abategetsi bombi babonaniye mu gisagara cya rubavu hafi y'urubibe ruhuza u rwanda na kongo bari baherekejwe n'abategetsi barimwo abashikiranganje batari bake abaserukiye repubulika iharanira demokarasi ya kongo bari bayobowe na alexi tambwe mwamba umushikiranganje ajejwe ubutungane atama tabe umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi na martin kabwelulu umushikiranganje ajejwe ubutare abaserukiye u rwanda barimwo Louis- Mu- louise mushikiwabo umushikiranganje ajejwe imigenderanire james musoni umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta na germaine kamayirese umushikiranganje wa leta ajejwe amasoko ntanganguvu mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta izo mpande zibiri zaganiye ibibazo bitari bike izo mpande zumvikanye ku vyerekeye gukomeza gufashanya cyane cyane ku vyerekeye ubudandaji ku mbibe u rwanda na kongo bihana cyane cyane ivyerekeye gucukura gaze ya metane mu kiyaga kivu ku vyerekeye gufashanya mu bijanye n'umutekano impande zose zahagije intambwe zimaze gushikako ku vyerekeye kuzimanganya imigwi igwanya ubutegetsi zashimikiye kandi ku gikorwa nkenerwa cyo gushyiraho uburyo bukomeye bwo gusangira amakuru y'iperereza izo mpande zibiri ziyemeje ku vyerekeye utwigoro two gusubira kunagura imigenderanire hagati yazo no gukomeza iyo migenderanire umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha ku bwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu nama yamaze indwi zitatu umugwi wa ONU ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikijwe n'ibihugu vya Kuwait, Honduras na Mongolia umugwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi umuyobozi w'uwo mugwi James Modvo- Mod- Modvig avuga ko uwo murwi wasavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko umugwi wa onu ujejwe kurwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ku bwicanyi no gufata bunyamaswa abantu bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko modvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko uko ibintu vyifashe mu burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko inkino mpuzamakungu za olympique mu gisagara cya rio de janeiro mu gihugu cya brazil zirabandanya mu kanya umunya ethiopiyakazi almaz ayala niwe yatsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero ibihumbi icumi ku rwego rw'abapfasoni mu yandi mahiganwa aza kuba uno munsi umunyamerika michael phelps na katie ledecky bariko barondera kubandanya kuba imbere y'abandi mu mahiganwa y'ukwoga uno munsi kuwa gatanu amabomba atari make yaturikiye mu ntara ziri mu bumanuko bw'igihugu cya tayilande ejo kuwa kane n'uno munsi kuwa gatanu yahitanye abantu bane abandi batari bake barakomereka ayo mabomba yaturikiye mu kibanza kigendegwa n'ingenzi ca huwahin n'igisagara ca suratani eh, kiri ku izinga rigendegwa n'ingenzi rya phuket umuvugizi w'igipolisi yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko igipolisi cemera ko ivyo bitera ari ivy'abantu baba muri ako karere atari ivy'umugwi leta ya kisilamu nshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye aha niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro ni eh, fatu alimas karara tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.